yet another prophecy e don come e don land my people. pastor jerry eze don come talk another one on top this matter wey dey sup so my people. hail we know say im don talk before e get one wey e don talk before and e be like say that one be like say e happun small sha o oh this time around he don also mention the case again as he was giving some ministration my correct correct people good morning good afternoon good evening according to the time wey this information dey reach you if you've not subscribed to this channel abeg subscribe if your marathon is you guys i love you i love you i love you so much ah please stay tuned o and don't forget to comment o oh, because this one eh i go need your comment true true to know whether wetin this man of god talk na true or no be true my people dey say uh, pastor jerry eze talk say o oh, say make olori naomi dey vigilant say this final battle hey you go show say no be small thing say e get some women wey dey plan against am seriously say na these women wey don dey do am things since say no be even for even the palace dem dey o say some wey dey outside palace wey be say dey dey team together to do am um, something say make she dey very very careful you know as he was he, was going ahead to say wetin he dey talk he, he he still said that uh, he just saying it though because he knows that there is nothing that they will do to uh, to stop uh, Queen Naomi that they can never harm him they can never harm her neither will they be able to harm Tade but the point is that there this this thing wey they dey do these women if care is not taken that it is going to delay the reunion of uh, eh, kabiyesi and uh, naomi i'm telling you what they said oh, he said that the prophecy he gave upon queen naomi that this final battle it is not a small one neither is it going to be easy that queen naomi should pray very well and fast very well to be able to carry on that if not there is a point wey she will say she no go fit do again there is a point wey be say she go say i cannot continue let me just stay back that this battle is too much but if only she can pray very well if only she can fast very well if only she can get in fact be vigilant about the whole thing this, and determine that this uh, case she is going to win and in that case that she is going to win hey my people this one wey e talk eh this one when i heard i say ah which one again they don carry come again they even dey talk say no be only for inside palace they dey pursue am o say even outside palace a lot of they say na women hey wetin women do women they say even women outside palace dey pursue queen naomi say they no wan make she come back and they they, they go do am something o so tey she go say abeg abeg abeg shey na to return to this marriage na im dey cause me all this uh, uh, eh, dey steal my peace of mind like dey say i no dey go back again na wetin dey say pastor jerry talk say e go get the time wey e go reach like this wey naomi fit say abeg i'm not going back just uh, do your thing with your wife let me just stay my people we dey pray make that time no come o oh. hmm, we dey pray make this thing this thing now no happen abeg because i no know wetin for dey talk if eventually when naomi now turn back again and say abeg make she have her rest make she make her life dey for am After all, their power is not bigger than Queen Naomi's, uh, the, the, uh, Queen Naomi's power. Yes, so we urge Queen Naomi right now, as this prophet don come now, make we follow am dey pray o. Oh. Make we follow pray for Olori Naomi say this thing wey Pastor Jerry talk, make she get strength, make she dey prepared well well say she's going to be very vigilant about the whole thing. If not, if not that uh, she is going to say she no dey marry again and for the second time e no go good o e no go good i don know how kabiyesi go feel about it and our enemies go come laugh at us our opponents those who no wan make olori naomi return to the palace They go laugh us ye. They go laugh us my people they were going to laugh us badly and they will make mockery of us that after all these things we are blogging about Queen Naomi, uh, praising her that she's going to come back after that what happened she did not come back hey my people abeg may god no gree make this one happen o oh, say Naomi no return back to husband house because that has been our prayer that has been uh, what we are praying for because nobody support evil we no see evil support am na justice up for Queen Naomi na im make we dey talk all these things na im make we dey blog all this blog my correct correct people hmm abeg o oh, na the thing o oh, pastor jerry don talk is now remain for Olori Naomi to be strong enough and be vigilant and be well prepared for this battle wey don dey ahead they say the uh, pastor jay say no be no be small battle say na serious one wey dey her way you know na serious one wey dey her way you know say when all these uh, people dey talk they no go call the name of the people direct but from where the way he take describe am everybody don know say na olori naomi dey talk He describe am with her husband marrying moses wives uh, say she na that trying to return and that doing all the necessary traditions to see that she return back but it now seems that a lot of times they try to push something will come out from nowhere and distract a lot of times they try to push and it's all these distractions that are coming it is all these distraction every of the lorries have the particular distraction that they they bring towards the way you know so make we no relent so oh. as they talk with queen naomi all of us that are in-laws all lie in-laws o oh, make we follow the pray o for olori naomi because uh, pastor jerry dey say she he said a lot of things hey I'm I'm a boy. a boy like me why i no go tell una say they said he said a lot of things concerning this uh, eh, naomi's return he first say they they say they go they they don't say right now somebody is planning to thief tade's shoe and that person thieving tade's shoe stealing tade's shoe Konomi already have it in the dream, and I talked something about it. He already saw it in the dream, which means it's going to manifest in physical. And if that shoe is to be taken, that Konomi should be very, very careful and prayerful. Taking somebody's shoe, no know what they mean. Hmm. Browse and for internet now, you go see what it means to take somebody's shoe in the spiritual realm. The waka way they waka, the leg way they take waka, person could just collect am. Make you they use your bare foot dey match on the ground. Ah, God forbid. My people, the information plenty where i go start where i no go start if you look all the things wey dey happen for inside palace i don know the one wey we be talking about and the one now when i no go talk because a lot i dey hear i just put my mind inside that the the wetin concern that only come dey i dey hear plenty plenty things every day one thing must come out every day e no dey end and na so e, e be o anywhere wey dey don dey get problem like this na so you go dey hear different different things one after the other but the good thing be say at least as a um they say pastor ejo don tell um don talk say make um queen naomi dey vigilant say e dey pray make she fit scare through because the battle ahead is too heavy so we wey suppose uh, we suppose be in-laws online in-laws abeg make we follow chook mouth o oh, make we follow pray for am make that battle when e come make e win because they say pastor jay say that one na final battle say if e win that one say all those oloris go they go run one after the other say nobody go return again my correct correct people. no one go return again o oh. say all the oloris they go carry na so they go carry their bag carry their shoe run They go even leave property run say if queen ever ever win this final battle say that is the end that wetin go dey go dey happen from there na happy ever after happily ever after na congratulations na im e go dey reign for their life till she she and kabiyesi grow old so my correct correct pipo i urge una make una chook mouth o oh for dis matter o oh. chook mouth well well and just stay around because i have more delicious news more updates wey i go give you you see about dis palace hmm, you go hear news tire and please don't forget that all this are alleged information as every information we see on the internet you just have to take it with a pinch of salt Stay tuned as I'm going to come your way again.